iyi mwumvanira dijwi rya amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri bibutse ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi nongere mbaye ikaze muri kiganiro murisanga kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori abakenyezi abigeme abagore n'abakobwa twizere ko muri hafi ya radiyo yanyu uyu munsi twawubahariye reka rero mfatireho uyu mwanya nshimire mwe mwamaze kuduha nomero zanyu kugira ngo tuze kubahamagara mu kanya itariki ya munani y'ukwezi kwa gatatu ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe abakobwa n'abagore aha turavuga abo twita abari n'abategarugori abigeme n'abakenyezi ba mutima w'urugo radiyo ijwi rya amerika rero yifatanije n'isi yose kwizihiza uyu munsi tukaboneraho no kuwifuriza abagore mwese n'abakobwa aho muherereye hose by'umwihariko abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi umunsi mwiza twizeye ko wagenze neza aho muherereye muze kudusangiza mu kanya ntitwirengagije kandi ko hari n'abo uyu munsi wasanze batamerewe neza abari mu bibazo bitandukanye birimo uburwayi imibereho itoroshye mubayemo ariko kandi tubifurije impinduka kandi twizera ko bizashoboka vuba uyu munsi rero nk'uko nari mbivuze ijwi rya amerika ryarihariye umwanya umwihariko w'abagore birumvikana ko ku munsi wabo twabazirikanye tuzi ko kubaha ijambo ari ukwiteganyiriza muze rero muganire na bagenzi banyu mutubwire uko ubuzima buhagaze aho muherereye ibizazane muhura nabyo uko mugerageza kubyikuramo kwikura muri izo ngorane zitandukanye rega burya ngo n'ubwenge burarahurwa mudusangize rero ku buryo mukoresha bityo n'abandi badukurikiye babonereho kubyigiraho twiteguye kwakira ibitekerezo n'uburyo mubona cyangwa se mwumva icyakorwa kugira ngo ubuzima bw'umugore aha nimvuga umugore mwumve ko n'umukobwa arimo mutubwire rero icyo musanga cyazafasha guhindura ubuzima bw'umuntu w'igitsina gore kugira ngo duteze imbere ejo heza he hazaza nk'uko insanganyamatsiko yawe y'uyu mwaka ibivuga umuntu agenekereje ni ugushora mu mugore twihutisha iterambere murabizi ko iterambere rihera mu rugo nuko rero uyu munsi mu mpande zose z'isi habaye ibirori byo kwizihiza umunsi w'abagore ese aho iwanyu wagenze ute mwawubonye gute hari icyo mwumva cyahinduka mu birori by'umwaka utaha nk'ibi ngibi biba nyine buri mwaka muze tubiganireho n'abatindiye reka twakire umwe mu bari mu birori mu rwanda akaba yabikurikiranye ariko kandi hakaba anakorana n'abagore umunsi ku wundi mu bijyanye n'iterambere madame kesanse uranyumva
ndakumva muraho neza
muraho neza umunsi mwiza w'abadamu n'abakobwa
umunsi mwiza w'umugore kuri twese hamwe yego yego mwawizihije rero reka abe ariho duhera mwawizihije muta aho ngaho i kigali
i kigali umunsi twawizihije neza twagiye muri beka arena aho hari hateraniye abagore bo mu byiciro byose eh, hari abari bahagarariye abo mu cyaro hari abari bahagarariye inzego z'ubuyobozi hari harimo abahagarariye eh, abikorera mbese ibyiciro byose byari bihari turi kumwe n'abandi bafata eh, ibyemezo abagore bari mu nzego zifata ibyemezo ariko harimo n'abagabo Mhm. ye hibanzwe ku kizi mu magambo uyu babagejejeho munsi habaye habaye icya mbere kubanza ku- kumurika ibyagezweho kubera ko insanganyamatsiko y'u rwanda ni um- imyaka mirongo itatu uh, y'umugore mu iterambere Mhm.
hamuritswe rero o, filime y'ibyagezweho o, binyuranye ukuntu abagore bagiye biteza imbere bihereye ku mashuri bihereye ku mahirwe igihugu cyatanze cyahaye abagore kujya mu ishuri kujya mu ishuri buryo kuko ni- niyo ni- ni- ni- niryo pfundo rya byose kuko n'aho tuvuga inzego zifata ibyemezo burya ntabwo wajyamo utarize nta kintu waba ujyanyeyo rero no kumurika abagore ibikorwa bagezeho ko bagiye bajya mu mabanki bagafata inguzanyo barangiza bakacuruza abandi bakagura za moto aba- herekanwe ibyagezweho mu buryo bunyuranye biri ku bijyanye eh, n'ibyari byateganyijwe eh, muri gahunda y'imyaka makumyabiri makumyabiri igihugu kirangije nyuma rero habayeho n'ubuhamya bw'abandi bagore n'abakobwa bagiye bavuga ukuntu bagiye batinyuka bagatinyuka bakajya mu mashuri kuko mu mashuri nongera mbisubiremo ko ari byo pfundo rya byose hanyuma batubwira ukuntu bagiye bagera ku bintu bishimishije rwose byiza byiza cyane ko hari harimo rwiyemezamirimo hari harimo eh, abagiye mu gisirikare ugira uruhare mu mutekano mu iki gihugu hari harimo n'abandi banyuranye
Mhm. N- none se um, abadamu bo hari nk'ibyifuzo hari ibyo nyine leta yabagejejeho uh, ariko hari nk'ib- nk'ibyo baba batanze nk'ibyifuzo mm, ba- bashaka ko noneho leta yazabishyiramo ingufu kugira ngo barusheho kugera kuri iryo, iryo terambere bongere ku, ku byo bagezeho
urebye ibyifuzo ni uko eh, ba- ba- banagishije inama ko twagize no- no mu gihugu uko nyakubahwa perezida wa repubulika yaje muri uwo munsi mukuru Mm.
ariko hari nk'abazaga abana bakiri bato bavuga ati twabigenza dute akavuga ati ni ugushyiraho umwete Eh, wabona ari babaza uko bagenza kugira ngo eh, bagere ku iterambere rirambye ndetse banavuga cyane ko tugiye muri muri gahunda y'iterambere eh, ry'imyaka mirongo itanu barimo bagisha inama ariko bakagirwa inama y'uko ari ugukora cyane kandi ari ukugaragaza uruhare nabo ubwabo bakagaragaza uruhare kandi ko ba- bakumva yuko ari n'uburenganzira bwabo ko babifitiye uburenganzira bwo gutera imbere Eh, urebye nta bibazo byari bihari byinshi hari ukugisha inama ariko inama abagore bagiriwe ni ukugira uruhare bwabo mu iterambere ryabo bwite bakagaragaza ubushake bagashyiramo imbaraga hanyuma kandi bakabibona nk'uburenganzira kuruta uko abantu babagirira ubuntu bwo kubibaha Mm. yego um, urebe ukuntu wavuga u- u- hari ahantu ushobora kuba urimo gukora bika- i- telefone ika- ikazanamo akantu ka- k'agasaku katari keza urebe uko wa, wa, wa Eh.
eh, hari ahantu niba ari aho wakojeje urutoki niba ari aho ugutwi kurimo gukoraho sinzi ariko bira ntabwo nzi niba niba wowe ubyumva ariko harimo kuzamo akantu Na- ntabwo nabyumvaga ko ngomba Ah.
kuba ah, Ngi- kubera ko ndimo gukoresha telefone ngomba kuba negereje ugutwi cyane Birashoboka.
ariko mbonye ko nari nagize n'ahantu hahandi umuntu akora arimo gucana ngo hazemo urumuri ntabwo nzi ukuntu agatoki kagiyeyo birimo Eh, ntabwo mbyongera urimo kuvuga ngo pi pi nuko ibyo ari byo byose ibyo- ibyo wavugaga byumvikanye nuko hazagamo ako kantu mu- mu matwi ye reka noneho ubwo turaza Yego.
kongera tubigarukeho Uh, ufite akanya gahagije Mm.
turaza kugumana ariko nagira ngo uyu munsi tujye mu bice bitandukanye by'isi urebye tujye mu bihugu bitandukanye turebe abandi badamu nabo uko bahagaze Ah, reka duhere muri malawi Eh.
Ah, hanyuma ubwo tuze gukomeza Yego.
Eh. Ah, muri malawi bambwiye ko Eh.
dufite ah, abadamu babiri Ah, uwo turi kumwe muri uyu mwanya ni nde ni alice cyangwa ni esperance ari alice i- ikaze ku ijwi ry'amerika Eh. wowe uri umu- uri umumama cyangwa uri umukobwa
ndi umumama mfite umwana umwe umwana umwe nuko umunsi mwiza rero w'aba- w'abari n'abategarugori
yego tuwusangire twese Eh, ubwo mwebwe ni abakenyezi ndumva ugomba kuba uri umurundi kazi
ndi umurundi nyine ariko ndabivanga byose nta kibazo indimi zacu zirumvikana yego um, uwo munsi rero umunsi aho ngaho muri malawi aho muherereye yego muri mu nkambi ariko hari ikintu cyaba cyabaye kigaragaza ko hari umunsi w'abari n'abategarugori uyu munsi
umunsi w'abategarugori Mm. umunsi w'abakenyezi ku isi hose hari icyaba cyabaye aho ngaho aho muherereye
ntacyo ntacyo yego hanyuma uyu munsi nubwo mutawizihije akaba nta cyabaye wasanze umutegarugori umukenyezi mu cyangwa se umwigeme mu nkambi ah, ahagaze ate mubayeho mute
ukuntu tubayeho nyine tubayeho nyine mu buzima bugoranye cyane bwo gutekeka nyine bw'ibibazo Eh, ugasanga umuntu ara- amaze nk'iminsi ngahe araye inzara ubufasha baduha hano ntibukwiye nk'ubufasha baduha baba baduhaye nk'ubufasha bw'ukwezi ariko ugasanga n'indwi zibiri ziheze ubwo bufasha baduhaye buheze butarangiranye n'ukwezi Mhm. Eh, uretse ibibazo ugasanga nyine Mm. uretse ibyo bibazo ugasanga nyine by'inzara hari umuntu ari ibindi guhangayika Mm. uretse uretse ibyo bibazo by'inzara n'umuhangayiko ubundi ibindi murimo guhura nabyo aho ngaho ni ni biki
nyine hari igihe nyine nk'umumama usanga yibana atamugabo aba afite usanga nyine abayeho atamutekano afite ukwiye Mm. biravuga ko aho- Abandi ahohoterwa bantu se nyine baba bazi ko atamugabo ufite nyine Mm.
baza kugutesha umutwe Mhm.
Mm.
Ye. birumvikana Ba- ba- ba- ba- barabahohotera rero ubwo ngubwo bakaba bitewe n'uko- n'uburyo mubayeho
Eh, Mhm. Ni- ni ukwihangana ariko iyo bi- ibibazo nk'ibyo bibaye se mu- mu- mufite abo mu bitura byibura
ugenda ushobora kugenda kuri purani Mhm.
cyangwa ku bayobozi ba kominote kubera niba utanguriraho ugahita ugenda kuri purani Mhm. ubu se nkawe alice u- nk'icyifuzo cyawe wa- wakwifuza kugeza ku batwumva muri aka kanya mm, byibuze na- n'abayobozi baba batu- batwumva na- bakaba bagira icyo ba- babafasha wa- tubwira iki mu mu- mu byifuzo bihari ubu ngubu nk'umuko- nk'umumama deni nk'icyifuzo cyanjye kubera mbona ukuntu duhangayitse hano muri malawi deni nk'icyifuzo cyanjye ni uko nyine ndamutse mbonye nk'ubufasha bankura nka hano bakanyunguruza bakanjyana ahandi hantu n'abafite nk'umutekano Mhm. kandi icyo ni ikibazo muhuriyeho muri benshi nk'impunzi mu- ziri aho ngaho muri malawi cyangwa se na- na- n'ahandi mu bindi bihugu
Eh, ni ikibazo cya twese nyine icyo duhuriyeho twese impunzi Mm. reka ngushimire rero alice kuba wafashe akanya ukaganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika Eh, reka mb- noneho mvugane na esperance nawe
sawa Mm. esperance
Haro, wi- ikaze nawe ku ijwi rya amerika Halo, uranyumva
ndiko ndakumva Eh, esperance ambwiye ah, nako alice am- atubwiye ko mutigeze mu- mwizihiza umunsi mpuzamahanga wo- w'abari n'abategarugori aho iwanyu Um, mwaba muzi icyabiteye ko ari umunsi ngarukamwaka ukaba ari umunsi usanzwe wizihizwa ahantu hose mwaba mwamenye icyaba cyatumye utizihizwa aho ngaho
twebwe hari igihe bamwe babikora no kubera ubukene none waba wiriwe mu nzu utazi ibyabereye ku migi hirya no hino kubera ubukene nyine wabuze n'agasabune ko kumesura n'ibiki ukaguma muhira Eh, Mm. Ne- ntabwo mu nka- Yes.
mu nkambi ntabyo bakora ntabwo ab- nk'abayobozi ba- baho ntabwo ntabwo banavuga byibura bati uyu ni umunsi w'abamama cyangwa se abakobwa byibura ngo bagire n'icyo babarebera
oya mu nkambi ntabyo bakora ibyo ariko hirya no hino mu mizi mu- mu- muri marawi barabikora Mm. Mhm.
Mm.
kandi muri kure y'umujyi nta ntimwamenya ibiba byaba- byabaye
Ah, turi kure nyine Mm. hanyuma u- mu- Mhm.
mu bibazo mm, mugenzi wawe yavuze wowe ibyo ubona by'ingutu biku- bi- bikuraje ishinga aho ngaho ni nk'ibihe
mu bibazo yavuze se ko ntabyumvise oh ibibazo yavu- ibyo yavuze mi- mu mibereho mu bijyanye no kutabona ibi- ibi- ibiribwa bihagije ko ibyo babaha ari bikeya ko hari abagore cyangwa abakobwa bahohoterwa kubera ko umuntu aba yibana akagira abantu bamu- bamusagarira cyangwa se bamwiyenzaho Eh, wowe ubu urabona umudamu cyangwa se umukobwa abayeho ate aho ngaho mu nkambi
Eh, umudamu nyine hano mu nkambi nyine abayeho nabi kubera ibyo bibazo nk'ibintu by'inzara nk'ubu nk'amahera nk'abagabo ba- bamwe b'imborego baragenda bagapokera bagaca bayarya abana umwana n'umugore bari muhira yagira aravuga akaba aramukubise yagira araja kuri polisi umugabo akaba yatorotswe ya- yahunze hasi ukabura uko ubigenza nyine apfira muri nyagasani yego ntabwo byoroshye wowe ubwo icyifu- ntabwo byoroshye icyifuzo cyawe wowe cyaba ikihe
cyo ku byerekeranye n'ibyo n'imibereho byo y'umu kubaho Mm, imibereho y'umumama y'umukobwa mu nkambi aho ngaho muherereye muri zareka Eh, icyifuzo cyanjye ni uko mubona hoja hintuze nyaho imfashanyo bafasha mbese ikabahimiriza ku kubaha amanama hafi na hafi cyangwa i- inyigisho Mm. hanyuma hari hari ishyirahamwe rifasha aba Mm.
abantu bari aho ngaho mu nkambi inuwa mwaba m- hari ikintu baba bababwiye uyu munsi cyangwa baba babafashaho babunganiraho
nta n'iryo tuzi Mm.
yewe Mhm. Yego. ubwo rero ni ukujya mu- mubi- mu- mu- mwiyegereza aba- abakorera mu nkambi aho ngaho kugira ngo mubature n'ibibazo byanyu murebe ko ba- babas- babasayidira
okay Mm. reka ngushimire rero ngushimire uyu mwanya ufashe ukaganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika Eh, mugire umunsi mwiza
namwe Eh, murakoze ah, sawa namwe murakoze
ye reka noneho tugarukire muri repubulika ya demokarasi ya kongo dufite fifi kuri telefone fifi uraho neza
alo Ura- um- umeze neza
alo wi fifi
wi Mm. uranyumva se
ndakumva Mm, umunsi mwiza w'abari n'abategarugori
Ah, umunsi twese yego mwebwe aho ngaho se mwawizihije aho muherereye
Ah, aho ndiho ni kinshasa njyewe na ndi kinshasa ariko ari minisitire ushinzwe iby'abagore n'abana Mhm.
i kinshasa ajya muri Kivu, i Goma Mhm.
kwifatanya ah, no gukora uwo munsi ah, n'impunzi zavuye imasisi irucuro kubera M23 uwo uwo muti wa M23 ufashanywe n'u Rwanda yagiyeyo kugira ngo ahe um, pole uwo uwo munsi igaragambyo yabaye nta minsi yabaye abagore bose bambaye iby'umukara n'abavuye mu byabo
nawe kandi aho ngaho uri i kinshasa uri naho wahungiye nawe
oya ntabwo nahunze ni umuroya naje muri dosiye yo gukurikira iby'ubuavoka bwanjye ndi muri kapitale i kinshasa nabo bari kuwobuseriva nta munsi mukuru wabaye muri demokaratike ya kongo kubera intambara muzi ku isi yose ko ya kongo idafite amahoro abagore babonye yuko ntabwo bakora umunsi mukuru bari mu ntambara abagore b'i kinshasa se idelegasiyo yavuye hano i kinshasa n'umuminisitiri kuko uko nabivuze bose bari kuri goma n'umuminisitiri sosiyale bose bari bajyanye ibintu gufasha impunzi gusangira nabo kumenyesha isi yose ko ntabwo bakora uwo munsi mukuru bari mu ntambara abandi bavuye mu byabo abagore n'abana bari mu nkambi badafite ibyo kurya bari guhohoterwa nta munsi mukuru w'abagore uri muri kongo mbese uko byaba byakaye na mbere
birumvikana birumvikana kubera intambara ibibazo abagore barimo ntabwo haba nyine umunsi mukuru ni ikintu cyumvikana none hari ibijyanye n'iterambere nk'ubwo biranashimishije kubona turi kumwe n'umuroya umuntu uri mu bijyanye no guca imanza umugore afatwa gute mu aho muri congo iyo akora akazi nk'ako ngako yakirwa ate muri sosiyete
muri congo umugore wakoze duwa umugore w'umujirisite ameze nk'umugabo nta kibazo niba yawe niba uradefanda umuntu ikibazo ku twebwe twize nta kibazo ni ukubera yuko uzi afurika hari igihe umuntu ufite porobuleme ntabwo yashinga umugore ngo amufashe ngo keretse umugabo umugore hoya ugasanga abagore bakoze bajirisite b'abavokata bafite ubwenge bafite uwo uwo uwo mubyiruko kujya kudefanda abantu ariko ugasanga nta bakiriya bazaga imbere ngo babafashe idefini nyinshi idefini nyinshi ariko kubona umuntu wakubuza ngo uri umugore ngo uze kuri tribunal udefanda umukiriya hoya ni population yo yonyine na kutime yacu ifataga umugore iyi kutime yacu gifata umugore nk'umugore ntabwo twari twatera imbere nk'ibindi bihugu ngo bafate umugore bamufate nk'undi turacyari mu bya bihe bya kera umugore ni umugore bizajya biza ariko ntabwo ntabwo bari bamufata nk'ibindi bihugu bibiri devido
hakenewe impinduka mu myumvire kugira ngo bumve ko umugore icyo umugabo ashoboye n'umugore agishoboye reka turaza gukomeza mu kanya bugumye hafi ubwo ngubwo turaza gukomeza mu kanya reka twakire n'undi mudamu nawe uri muri repubulika ya demokarasi ya kongo liberata uranyumva bambwiye ko iyi telefoni ye ivuyeho reka noneho nsubire i kigali gatoya hanyuma ndongera nkugarukeho fifi ugume ku murongo nta kibazo
reka tubaze keresanse uranyumva
ndakumva mwiza we yego hari ukuntu rero wari uyu mama ibyo yavugaga ndibaza ko wabyumvise
hari ibyo numvise ariko bigezeho telefone ivaho ariko ibyo ntumvise ni bike yego ari kinshasa ari ni umuntu wize iby'amategeko yavugaga nyine ko muri congo hakiri imyumvire itandukanye umugore n'umugabo ku buryo akazi kabo ntawubabuza kugakora ariko kandi abantu ntabwo ntabwo bisanzura ngo baze babagana babashakeho ubufasha mu bijyanye n'amategeko wamubwira iki mu rwanda aho ngaho hari abadamu bari mu by'inkiko bo hari icyo waba ubiziho uko bafatwa imbere ya imbere ya bagenzi babo b'abagabo
buri icya mbere cyo inama nabanza kumugira ni uko babanza gukora ubushakashatsi bakamenya neza ikibazo ni ikihe bamara kumenya ikibazo icyo ari cyo bagakorera bagakora ubuvugizi ku bafata ibyemezo kugira ngo bashyireho amategeko na politike byo gukemura ibyo bibazo buri gihe iyo abantu bakora nta mategeko yego simvuga ngo naho ari barabyubahiriza ijana ku ijana ariko n'ubirenzeho aba azi ko ashobora guhanwa ibyiza rero ni uko babanza gukora ubushakashatsi bakamenya ikibazo gihari noneho bagakora ubuvugizi kugira ngo hajyeho amategeko na politike zishyigikira uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo ahangaha abagore baba mu nkiko ariko baba mu nkiko barengerwa n'itegeko rihari nk'ibyo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina numvaga bavuga ahangaha twe dufite itegeko rihana uhohotera uwo ari we wese ntabwo ari itegeko rihana umugabo ngo rireke umugore ntabwo rihana umugore ngo rireke umugabo ribuza guhohotera kandi guhohotera uwo ari we wese binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu binyuranyije n'ubumuntu bwabwo mbese ni ibintu bitemewe nta n'ubwo sosiyete ikwiye kubibyemera ariko abo bagore bo muri aho ngaho muri congo tujya duhurira mu nama mpuzamahanga bahagarariwe na bagenzi babo kandi hari amasezerano menshi igihugu cyabo cyagiye kiratifiya ngira ngo nabo bagomba gushyiraho uruhare kugira ngo noneho bakora ubuvugizi kugira ngo ayo masezerano bagiye baratifiya nibigera mu gihugu bishobore gushyirwa mu bikorwa bihereye ku itegeko nshinga kumanuka kugera mu yandi mategeko ariko icyo nakubwira cyo ni uko muri ziri muri ruriya rugendo ubushake bwa politike ni ngombwa cyane iyo hatari ubushake bwa politike ntabwo abagore ubwabo bonyine babishobora
turaza ku fifi ubwo ndaza kugarukaho mu kanya tubwire ko wakiriye igitekerezo cya madame keresanse reka tube twakire twakire noneho umugabo gisagara gakwavu uranyumva
ndakumva cyane munyamakuru ubiriwe neza
muraho muraho yego natangiye mvuga madamu ngo umunsi mwiza ibyo ari byo byose namwe umuntu yabifuriza umunsi mwiza ntabwo umunsi ari uw'umuntu umwe gusa mwe ntimwawizihije se yego yego burakoze cyane nanjye mbonereho tubasangizeho kwifuriza umunsi mwiza urakoze
abadamu abigeme hamwe n'abakenyezi bakorera ijwi rya amerika bose bagira umunsi wabo mwiza urakoze cyane ndababwira
yego
nuko mwebwe se aho ngaho mwawizihije gute aho uherereye aha ngaha igisagara rero igisagara ni ahantu ho mu cyaro hari ahantu nagiye ntembera hagiye hatandukanye hari n'abadamu batazi yuko uyu munsi mukuru wabayeho
kubera ko ari mu cyaro
kubera ko ari ahantu h'icyaro ariko uko bimeze kose wenda nabwira amaleta agiye atandukanye uyu munsi mukuru w'abadamu hamwe n'abigeme rwose bazareba uburyo ahubwo bazanashyiraho n'ikiruhuko ku buryo tuzajya tuwizihiza nkatwe abadamu bose nyine bawizihiza bari no mu kiruhuko
rwose urakoze kubasabira ko gakonje
ego uyu munsi mukuru ni uwo kubahwa kuko abantu bagiye bakomakomeye mu nzego z'isi baturuka ku badamu
ntabwo ari abakomakomeye gusa n'abandi bose twese tubyarwa n'abadamu kubaha agaciro n'uwo kubaha
oya nibyo rwose ariko aho ngaho igisagara hari n'ibikorwa bya kijyambere ibyo ari byo byose nubwo uhita mu cyaro ibikorwa by'iterambere bihari ni ibi
ibikorwa by'iterambere hari abadamu bagiye bibumbira mu matsinda agiye atandukanye babasha kuzigama amafaranga bagura amatungo bagenda biteza imbere ni ibyo bikorwa bigenda biharangwa by'abadamu ino hano mu cyaro bumva rero ko abadamu bakomeye bafite uruhare runini mu iterambere
muri n'abo kubahwa
ntabwo wibeshye yego hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'ijwi rya amerika
wenda icyo navuga ndihanganisha abo abo izo mpunzi ziri ziri hariya muri marawi numvise zimerewe nabi abo badamu rwose abantu abadamu bagiye bari mu buhungiro ababishinzwe bajye babakurikirana uko bagenda bahohoterwa kuko ngo bari impunzi nicyo navuga
yarakoze kubihanganisha kandi urakoze no kuduhamagara turagushimiye cyane rwose gisagara n'umunsi mwiza yego namwe mugira akazi keza murakoze ye fifi turi kumwe turi kumwe yego wumvise madamu Crescence mu rwanda uko icyo yavuze agaruka ku bijyanye n'amategeko arengera umugore nkawe umunyamategeko hari ingufu ubona leta ishyiramo mu gukora gushyiraho amategeko arengera umugore mu buryo butandukanye
muri congo ari amategeko ibyo yavuze ntabwo yanyumvise neza petete navuze ko nta mugore uhohoterwa ushinzwe amategeko kubera amategeko ya congo ntabwo ifata umugore n'umugabo ukwe bose babafata nk'ikiremwa muntu umugore n'umugabo bagakora akazi ko bashoboye nabuze guhohoterwa ikinyarwanda ndi kukivuga ariko ntabwo ngifashe cyane murabyumva guhohoterwa ukuntu ndi kuvuga navuze mbere nagiraga nko ni muri sasa kuvuga ngo mu kazi ke ese aragakora nk'umugabo niyo navuze ko ari kutime kutime aho tuvu umuco umuco wacu niwo udatesha agaciro umugore wize na mere na egilize ugasanga nibo ariko leta ya kongo ntabwo ihohoteraga umugore n'umugore wo mu cyaro n'umugore wize n'umugore wakoze amategeko bose abafata nk'uko amategeko avuze yavuze ngo ari amakomvansiyo hari ibyo leta yasinye by'ikiremwamuntu kubi agaciro ibyo muri kongo antuka ni ukubera intambara turimo ariko iby'amategeko ibya politike ya jean politiki ya egalite gore n'umugabo antuka evolution ihari hari evolution ihari umugore uhohoterwa mu kazi ke niba adafite kompetanse ariko kugira ngo tuvuge ngo leta ntabwo imuporoteja arahohoterwa oya oya ariko turi no muri politike uri kubona yuko turi kujya imbere hari abadepite bahise b'abagore sirutu muri muri legislative ihise abagore benshi murumva ko baraba muri parlema gusumbya izindi myaka donc nta mugore uhohoterwa muri congo ibintu bigira bijya imbere yego urumva ikibazo ikibazo wavugaga gishingiye ku muco abantu ubwabo basumbanya umugore n'umugabo iyo urebye se mu bantu mwakira mu bakiriya baza babagana ubona abagore byibura baza bakabasanga kubera ko bakabisangaho kubera ko byibura ari umugore mugenzi we ashobora kumubwira ibibazo afite mu buryo bworoshye hari abenshi mu baza basanga kugira ngo mubaburanire n'ibandi
niyo ndi kuvuga ngo abagore baraza abagore baraza muri mu ma onije mu ma onije usangaga abagore bisanga kuza kwicura ibibazo byabo mu ma ONG aho ONG z'abagore ariko kugira ngo umugore afate idesiziyo ye yo kujya mu nkiko ubonaga adafite amamara adafite ukuntu yajya mu nkiko kubera kujya kwifasha umunyamategeko ni ukumuha amakuru ntabwo wajya kutura ibibazo byawe udafite amakuta uri ko hari abagore bagiraga ibibazo ariko bakabikana mu mutima kubera nta makuta bafite abakisanga mu ma ONG zo zibafasha badatanze amakuta muri izo ma ONG hari ama ONG z'abagore zishinzwe abagore ugasanga bari aleze bakisanzura n'abandi bagore nta kibazo ariko ndi kuvuga nk'amasosiyete par exemple amasosiyete gashyitse ama entreprise ku bagabo kurusha abagore ariko muri congo umugore kwitura ku mugore nta kibazo ikibazo ni ubufasha bw'umugore ngo abone amakuta yo kuza kwitura ikibazo cye ku mategeko niyo tutavuga umugore tukavuga ngo umugore yajya kwitura ibibazo bye ku mugabo usangaga amamoya atazifite
adafite ubushobozi bwo kwishyura amafaranga ubushobozi bwo kwishyura umunoya
hari uburyo se mwaba mukorana nayo tuvuge nk'imiryango ifasha abagore kugira ngo ijye ibazanira nyine abo bagore mu baburanira hanyuma ibahembe cyangwa babibakorera ku buntu
nkanze kuva ndi umuavoka ari baro kuri baro ari komisiyo ishinzwe gukoranira abantu ubuntu niba uje uri umugore niba uje uri umugabo ukitura babonaga ikibazo cyawe bakagushinga w'umwavoka ukuburanira umuntu akajya atanga raporo biba mu bihugu byose aho abanyamategeko bari
reka
hari hari n'andi ma ong ariko ayo ma ong ari limite kubera yuko amashyamba yabo zibaha ubushobozi bwo kuburanira for example abahohotera viole ugasanga bari limite kuri finansiyeri
ye urakoze reka dusubire ku murongo wa telefone twakira n'undi muntu hanyuma ubwo turakomeza mu kanya citizen uranyumva
yego ndabumva neza izeni namwe nizere ko mukomeye uyu turakomeye rwose tumeze neza turashima imana bitereye aho ni sawa mbonye sawa twakunda kuvugana ndi kigali kibagabaga ariko uyu munsi ndi mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka gicumbi nanjye niho naje kwizihiriza uno munsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori nuko nuko wagiyeyo kubera kubera impamvu zihariye hariyo abagore wishimiye n'impamvu zihariye ariko nanone binafitanye isano n'umunsi w'abagore kubera ko hari n'indi gahunda mpafitezo ariko uyu munsi icyatumye nyine uno munsi niyo mpamvu irimo nengeze ngo niho hari nka mama wawe cyangwa mushiki wawe ukunda cyangwa mukuru kuri wowe uha agaciro gakomeye
oya umuryango wanjye mukuru uba mu ngororero mu ntara y'uburengerazuba nuko nuko hanyuma rero nk'uko dukunda kubivuga ku bitangazamakuru hirya no hino umugore mugereranya n'umutima w'umubiri noneho mu rwego rwo kumuha agaciro kisumbuyeho iyo umuntu arwaye akaguru bakagaca burya akomeza kubaho iyo umuntu acitse akaboko akomeza kubaho ubwonko bushobora kugira ikibazo ukaba debire ariko ukabaho ariko iyo umutima uhagaze barashingura barahamba bivuze ngo n'umugore rero niba ari umutima w'urugo urugo rutarimo umugore muzima umuryango udafite umugore muzima urwo rugo ruba rwarapfuye tuba twarabushinguye bivuze ko agaciro umugore afite mu buzima bwa buri munsi abantu batwumva kuri radiyo ijwi rya amerika ngira ngo bajye baha agaciro umugore ntabwo nzi imico nabishyiramo ariko iyo urebye ibintu umugore agezemo ibintu umugore ashyizeho umutima n'amaboko ibintu umugore werekejeho byose ibyo bintu biratungana kandi bitera imbere kuko uyu munsi dufite abagore bari mu nzego z'ubuyobozi wenda nka sipika wacu perezida w'umutwe w'abadepite hano mu rwanda ni umugore ibyo murabizi dufite abaminisitiri b'urubyiruko b'abagore dufite abayobozi ibigo abashinzwe za kaminuza twaguha urugero kuri utd iyi kaminuza ya madamu zurifati ni ukuvuga ngo aho baherereye iyo werekejeho ibintu bigenda neza ku buryo uyu munsi yakabaye iba nka gatatu mu mwaka bakagira umunsi w'umwihariko wabo hanyuma namwe utaha ambasabe mu kiganiro nk'iki ngiki ujye uzana n'umugabo nko kuza eveni wenyine abo nka jefure mutagoma we mwicaranye muri babiri muri bwa buryo bwo kwimakaza agenda kugira ngo abantu bose isi yose imenye ko umugore ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi
urakoze kuri iyo nama uduhaye ubwo ubutaha tuzabigerageza ahantu mpagaze rero kano kanya ndi kumwe n'abadamu bari gucuruza sinzi niba naguhamwe mwe mukavugana wamumpa rwose ni byiza cyane urakoze cyane
reka tuganire bakenera ijwi rya amerika ntawabavugisha ntabwo wavugisha radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika bagize ubwoba bagize isoni
numvise bavuga ngo barabaha amafaranga
uriya mumama reka hari undi wanyeretse reka turebe ko yakuvugisha nta kibazo bumureba bumureba reka tube twakira ijwi rya amerika wabavugisha muhave muceceke ni kuri radiyo kandi
nta kibazo banza umuvugane ubwo ngubwo bose baratinya abagore mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka gicumbi bagira isoni
urakoze cyane rwose ubwo nuko nta kundi ntacyo ntacyo niba ngaho basunga isongi kandi mumererwe neza yego yego urakoze cyane reka umunsi mwiza reka twakire noneho mike umunsi mwiza kuri twese yego mike uranyumva
yego turabumva cyane urahagana he mike
twebwe mwa kano kanya turavugana tuhereye mu mujyi wa nayirobi muri gihugu cya kenya yego i nayirobi mumeze mute se mu munsi w'abadamu mwawizije
ni ukuvuga i nayirobi turashima cyane ntabyo twoshije imana kabisa tumeze neza Mhm. abadamu aho ngaho se hari hari ikintu bakoze ki- ki- kigaragaza uyu munsi
Bo, ni ukuvuga ko umunsi mukuru w'abakenyezi abo nk'abo twamye tuyaga twumvise yuko wawimaje neza nawimaje no kuki kivuga kiti tujyane n'umukenyezi mu iterambere eh, mu kugwiza umwimbu yego mu bisanzwe cyane nk'aho twamye tuyaga bamye babishima cyane yuko ubu umukenyezi wo muri ino myaka atari umukenyezi wo muri demire veneka demire vende gutyo cyangwa muri demire dizinefu gutyo ubu umukenyezi ari ku ntambwe ishimishije cyane kandi barabishima cyane rwose
Mm. Ye, ni ni byiza urumva ba- um- tujyane no- n'umukenyezi mu iterambere ah, ah, u- u- urumva iterambere ni ngombwa kandi abagore barimo kubigiramo uruhare ariko hari abari barimo gukora ibikorwa by'ubucuruzi mu kanya mu- mu rwanda banze kutuvugisha ba- bi- bisa nk'aho ari ukwitinya aho ngaho abagore baritinya cyangwa baratinyutse
abagore baritinya cyane ariko gusa ngira ngo nkikagira abo mu cyaro nibo batarajijuka neza Eh, ari- kiretse abo mu mujyi nibo bamaze kujijuka Mm.
yego Yego.
cyane kandi umuntu agira akanabashimira aka- umuntu akanabifuriza n'umunsi mukuru ndagushimiye cyane
yego cyane rwose kandi nshimire n'umunsi mukuru wa- umubyeyi wanjye yabyaye yego ntabwo muri kumwe kandi
Oya, ntabwo turi kumwe ubu ari mu gihugu cy'u Burundi azi imyaka tutabonana turi gushaka ino hino kenya ariko yego akantu kamwe umuntu babaza abantu baba badukuriye urabona ko iyo haheze imyaka mirongo ine n'indwi uyu munsi mukuru uhimbazwa nta twebwe tukiwugwaruka nta- nta gihe dushobora kuba tutazi inkomoko y'uyu munsi mukuru ahantu baba waravuye nicyo ki- nicyo nanifuje kura- kubaza nk'umuntu waba adukuriye eh, wo hambere
Wa- wasubiramo gatoya ntabwo numvise ikibazo yenda aba- abo turi kumwe ku murongo bashobora no guhita bagusubiza wasubiramo ikibazo Eh, cyawe ikibazo nariko ndabaza kivuga kiti urabona ko haheze imyaka mirongo ine n'indwi uyu munsi mukuru wi- ushinzwe kugira ngo uze urahimbazwa Mhm.
Eh, dufate nk'ubugwa twebwe turi mu myaka mirongo ibiri cumi gutyo mirongo itatu aho batazi inkomoko y'uyu munsi mukuru iyo ico aho uba wara- ico uba waravuye ko nico twari twifuje kumenya mu bamukozi abadukuriye boduha inyishu itomoye
yego Eh, turaza kubigarukaho mu kanya reka mbanze na- ah, nakire undi mu- ugume hafi hanyuma turaza kugusubiza sibyo sawa sawa ndahari
reka twakire jean longue jean longue uranyumva jean longue jean longue
yego ye wi- wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe yego ye u- umunsi mwiza
yego kuri twese urahagana he
ndi kigali ndera aho bita ku mukuya Mm. ni uko aho ku mukubi se mwebwe mwizihije umunsi mwiza w'abadamu n'aba- n'abakobwa
okay njyewe wenda ntabwo nabashije kuwujyamo ariko abawu- abawugiyemo bawugiyemo kuko uyu munsi nari mfite gahunda y'akazi utanyemerera kuba na- nabasha kugerayo Mhm.
Mm, ariko ikiganiro cyanyu nabasha kugikurikira kandi nagikunze Mhm. nuka nuka yego ye Ba- hanyuma abadamu rero wababwira iki uyu munsi
icya mbere nababwira ni ukubanza kubashimira kuko ni abantu b'intwari cyane Mhm.
kuko ni abantu babasha gukora ibintu twebwe ubwacu tuda- twebwe ubwacu abagabo tutabasha Mhm.
kuko ni umuntu ushobora kubyara umwana akamukuza mpaka kubyara ashobora no kurinda agera mu myaka mirongo itatu akimwitaho kandi nawe akiri umuntu bigaragara ko nawe yakwiyitayeho ariko rwa rukundo rw'umubyeyi n'ubundi rukaguma ari rwa rundi wenda nk'ikindi kintu nabashimaho ni uko ubona nko mu buzima bw'umuntu wenda w'umugabo se cyangwa w'umusore ni ibintu bibiri bitandukanye kuko umuntu w'umugabo aba afite umu- umugore umwitaho cyane bishobotse kuko amukorera akazi kenshi kandi ka kazi ko mu rugo ntikamubuze ko yakora n'akandi kazi gasanzwe kandi gashobora kuba kinjiza amafaranga ariko ugasanga byose arabikomatanya kandi abikoze neza bigenze neza ugasanga rero ugasanga rero ari ibintu rwose bifite ishingiro kandi ibintu bakora ugasanga ni byiza cyane ubwo rero nicyo cyiza rero kuba wamungani harashyizweho uyu munsi wabo bikagaragaza bikagaragaza yuko tugomba kwibuka ko ari abantu ba- beza kandi bashoboye bakora ibintu bakora ibintu umuntu uwo ari we wese atashobora Mm, abagore ba- bakora ibintu ba- abandi badashobora
Eh, bakora ibintu byinshi cyane abagabo twe tutashobora
reka rwose kuko tubigushimire ni- yego Mm.
kubera ko nimba umuntu aso- nimba umuntu ashobora gufatanya akazi gasanzwe Mm.
noneho nyuma aka- akagerekaho n'indi mirimo yo mu rugo kandi imirimo yo mu rugo u- abenshi ba- ba- bazi uburyo ivunanye se cyangwa n'uburyo bisaba imbaraga nyinshi kongera agashyiraho kwi- ku- kuba yashobora gutwita umwana amezi icyenda akamubyara akamukuza akarinda agera mu kigero cy'imyaka iri hejuru urumva ko ari umuntu ufite imbaraga zikomeye cyane akabikora byose kandi atwite
byose akabikora kandi bikagenda neza Mhm. Mbare- urumva rero umuntu nk'uwo nguwo rwose utamushimiye nta ki- nta- nta rwose ntago waba ushyira mu gaciro urakoze cyane rwose nawe ndagushyigikiye nizere ko n'abandi bagabo ba- babyumva kimwe
Eh, nabo ni ku none se nabo niko babibona kuko impamvu bagomba kwibona gutyo bagomba wenda kwibona mu miryango yabo ese aho bakomoka se cyangwa no no ku badamu babo bakabiheraho noneho bagahita babona ko ari ibintu bifite ishingiro rwose Ye. reka ngushimire cyane ngu- ngushimira n'icyo bite- igitekerezo cyawe uhaye n'abandi badukurikiye muri uyu mwanya twizere ko ako gaciro ako kamaro ubona k'umugore n'abandi nabo ariko bazajya bakabona bakamwubaha nk'uko nawe abubaha burya abagore barubaha yego namwe yego namwe murakoze cyane uwiteka bitewe yego nawe umunsi mwiza
yego kuri twese
Eh, iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi mu kiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye na n'umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore Eh, mu kanya turaza tureba ikibazo cya- cy'umuvandimwe eh, ndibaza ari mike wari ubajije eh, u- i- ibijyanye n'uyu n'uyu munsi uko uko waje eh, amavu n'amavuko yawo reka ariko eh, turebe niba bat- badushyiriramo niba hari akaririmba baduha gatoya kugira ngo duhumekeho gato hanyuma tugaruke dukomeze ikiganiro
Hori, horere mama Hora, mwiza wanje Hora, uhenda hende Nakukozerirenge Hora, senchuti yanje Hora gashitse kimana yakumpa yirakubona uri naso naso wanyu hora nzokujana iwacu uri naso naso wanyu hora nzo mujani wacu hora se mwiza wanjye hora se nshuti yanjye hora nkima y'umugamba yikima ntibatere hora kanyana k'iburundi kikina bagacura hora kanyana k'iburundi kikina bagacura hora se mwiza wanje hora se nshuti yanje waje imana icanye iyindi iteze ibiganza niwanyirije ku zuba waje ukwezi kwa radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ni ikiganiro muri isanga ikiganiro ku munsi mpuzamahanga wahariwe abagore nagira ngo rero twongere dusubire ku murongo wa telefone twakira n'itanga simo wakoze kutwihanganira simo n'itanga simo uratwumva ndumva ndumva atarimo kuboneka mu kanya twari tumufite ni ku murongo ndiho ndabumva ngewe Eh, u- icyo wavuga mu magambo make yihuta ndabona turimo kugenda tugana ku musozo
Mm, nanjye ndi kubibona iminota yagiye Mm.
ariko mm, byose n'ubundi aho biganisha biba ari ugushimira Mhm.
ababyeyi by'umwihariko kuko ni umunsi wabo yego ni ukubashimira nawe mwifurize n'umunsi mwiza Mm, ndagushimiye cyane nanjye
nanone ariko nkasaba nkasaba a- a- a- leta z'ibihugu ni- buriya leta z'ibihugu akenshi usanga arizo ziha ibintu umurongo bitewe n'uko igihugu cyubatse imiyoborere yacyo rwose nazo zijye zikubita agashyi zive muri muri dekorasiyo n'imvugo za politiki ahubwo zijye muri mu bikorwa bave muri dekorasiyo n'imvugo za politiki gusa ba- ba- ba- basange n'abantu b'abamama baba bari hasi hasi bi- bi- bisa naho byagoranye urumva hari hari hari inzira ndende ba- ba- hari abayizamutse ariko hari n'abo byananiye Mm.
bahamye hasi rero abo bayizamutse bakabasha kugera ah, hejuru kuri pitch ba- babe cyangwa ku gasongero babere abo basigaye ijwi ribavugira Mm.
bababera ijwi ribavugira bo kujya cyane mu mu mu mu mvugo ziri ziri politiki ahubwo babafashe nabo baba- barebe ko babazamura mu rwego bariho bakagera aho babageza yego kuko usanga hari igihe wenda bamwe batera imbere bakazamuka ariko Mhm.
bikaba bya bindi bamwe bazamuka ariko n'abandi bajya hasi cyane yego Babafashe reka reka rero, reka nabo tugushimire ba- ba- Mm. reka Eh.
tugushimire ndabona amasaha agiye kandi hari umuvandimwe wari watubajije ikibazo cy'inkomoko y'uyu munsi Um, sinzi muri Murakoze.
make muri make ndumva namubwira ko umunsi watangiye mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na rimwe ugatangizwa n'abagore kubera ko bigaragambije baharanira ubu- uburenganzira bwabo ku itariki ya munani y'ukwezi ndumva ari kwa gatatu mu bihumbi- mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na karindwi nyuma uwo munsi ukagenda ugatangira kwizihizwa mu gihugu cy'Uburu- cy'uburusiya Um, uguza kugera muri amerika no mu burayi mu gihumbi kimwe magana cyenda na- n'icyenda ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa kabiri nibwo amerika yizihije umunsi w'abagore mu gihugu hose bawise national women day hanyuma onu iza ku- ku- kuwemeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi niyo mpamvu uriya muvandimwe yavugaga ati umunsi umaze imyaka mirongo ine n'irindwi Eh, ndumva rero dushobora kuzabigarukaho nibi- nibiba ngombwa reka nshimire abavandimwe twari kumwe keresanse na fifi mwakomeje kutuganirira tuzongera tubatumire tubaho umwanya mu bindi biganiro byacu bijyana n'abagore ndabashimira rero mwese mwese abo twaganiriye barimo abagabo n'abagore mwese mugire ibihe byiza abagore n'abakobwa mukomeze kugira umunsi mwiza w'abari n'abategarugori kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire ibihe byiza astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing.